as i climb this age you know i go know, know why i dey be like i dey feel like michael jackson no be small thing uh-huh. <laughs> uh-huh. na make i first bend the mic na no be small thing all right man it's a very good one thank you very much mcj for this wonderful platform right now no be small thing o no. okay when JB come stage earlier he talk something about how he take come lake how he take come lake kano from lagos my experience from how i take go lagos my brother if i tell you come to when you make talk say something about um, come to kano we are balling come to kano we are balling my brother come to lagos we are balling come to lagos you have career you have career let's go come to lagos my brother i go lagos with hundred and thirty thousand i get thirty k for pocket get hundred k for my account people wey say musa come lagos come lagos you have career you have talent Don't be in Kano. Come to Lagos. My brother, I left. Say, you know your comfort zone, comfort zone, comfort zone. Now your comfort, is it your comfort? Now I leave Kano. Tell my brother, bros, I dey go Lagos. I'm leaving my comfort zone to Lagos. When I reach Lagos, my brother, e not easy. When I reach Lagos, people wey say my come say my career need to blow. As I reach Lagos, my brother, for the first day i begin feed them. we go restaurant no be person wey come you give food my brother as i come the first day i give dem food for that very day afternoon na i give dem food my brother na me come dey tell dem my brother come to kano come to kano. <laughs> one show for cantonment pop one as i go the show my brother the first day you know say lagos prices for motor dey dey dey rise like dollar in the morning when they tell me the show venue now i go the place o oh, ma go need the place i pay five hundred naira me and my friend five five hundred one thousand go know the place for morning for evening we ready when we enter bus bros we dey go cantonment he say enter wale wale wale when we wale enter we reach one place I say bros na cantonment he say hey eh, ah I don't forget come down for here go down if you reach there ask question They go tell you where he dey my brother I enter like four buses before which cantonment come which papa and papa finish that night I pay four thousand naira for that night my brother the next day I dey wash cloth my guy still say I dey prepare for the next week hustle they know say the next day I dey Kogi state. na when I reach Kogi state they come me say Musa have fun now we gats go ball this time I say my brother they ball for kogi <laughs> the experience no easy oh, i tell you All right, my name is musa ibrahim salisu my father is igbo my mother is yoruba me i be calabar no thinker, no thinker. <laughs> those days when i dey secondary school you know the name musa actually is not my biological name you know my name is benjamin Ugochuku ukeje yes i be igbo boy no thinker. yes i be igbo boy yes that's who i am eh, thank you as i dey school you know say comedy go make you change your name like mc j j no be your name na junior you just change am to j na lie lie no be lie no be lie before i go there now you know say people now to make money you have to change your name people like mc j im name no be junior no give am money now he change im name to mc j e dey make money now ay im name no be ay wetin be im name ayo makun abi eh. ayo makun no dey give am money now he change im name to wetin ay basket mat na wetin bright okpocha abi thank you you, you no dey give am money na change it my brother the name my father give me. you go correct that name na bros basket mat na hey, no vex bros basket mat abeg bros no think am o na joke i dey crack. you can place advertisement of your product on this show contact us via the details on the screen. dey change my name my father give me musa ugochukwu ukeje benjamin no give me money my brother i change the name as i go school now, after show after comedy my friends come dey call me musa musa musa they come call house one day another house daddy sir we are looking for musa he said, who be musa are you okay my son name is not musa his name is ugochukwu ukeje benjamin Don't call him if you ever try it again i will beat you i come back that day e become problem o oh. <coughs> say my son your name is not musa your name is ugochukwu Don't ever try it i said, no problem Now I go show. After show, they give me 400k. Somebody say 400k. 400k. Oh, boy, better 400k. When I reach out, daddy. See the money. He said, what happened? I said, daddy. They call me Musa, give me 400k. He said, what You mean they call you what Musa and give you 400k? Just Musa. My son, you can answer anything you want. Even your father. My name, My name, Mr. Okechukwu Ogbonnaya Okeje. My name now is Gambon Nayaukeju. My brother, anybody will say money no good. Holy Ghost! Police, money good, oh bros. Money good, oh. elele, money. <laughs> my friend, my friend come back from Lagos. After Lagos hustle, you know, come back. When you come back, people go welcome you. Welcome back, welcome back. Let me I say, ah, my friend, you go Lagos which day? Don't make money. Come back with big motor, a big house yeah just like that Now I provoke o say me i dey go to lagos as he come my father come and say ah, how is lagos he say my father daddy lagos is not easy take five hundred k lagos is not easy daddy we are starting a new house lagos is not easy new motto. eh lagos not easy all these things now i say papa i dey go to lagos now I say my son Nida, as i kneel now I say my son your friend go lagos lagos no easy he buy motor lagos no easy he dey buy house he wan build house lagos no easy new car my son as you dey go lagos lagos, lagos no go easy for you epe lagos no go easy for you anything wey you do lagos no go wetin happen lagos no go easy for you obosi prayer <laughs> All right now you know being spiritual you know like you dey go like for church a brother now wey just just uh, give him life to christ come dey form who don you know who be man of god na him wan in bedside come church in bedside na him waka come brother sam good morning he say good morning how are you i'm not happy what happen brother sam since when my mother born me no man has ever do me so na brother sam look am you mean it no man don do use my dear the lord say i should do use Now he do am the girl happy mm, thank you thank you thank you you find love <laughs> thank you I tell you better love Oh, thank you Now I say but brother sam that one he say say it out say it no problem say it out brother sam since my mother born me no man don ever hold me like this he say eh no one don hold you like this for what you mean it he say yes the lord say i should hold you like that i hold her like this As said, what are the guy happy? oh thank you, thank you, <laughs> thank you, thank you, brother Sam. He said the last one. He said, say it out, don't put me, say it out. Brother Sam, she's my mother upon me. No man has ever asked for my hand in marriage. <laughs> now, brother Sam, look at My dear, the Lord say I should tell you that God's time is the best. <laughs> life, man. Eh? God's time is the best. Thank you very much. That's my time. Yeah. See you some other time. Don't forget, it's coming tonight, coming Friday with Auntie J. Thank you. See you same time yes, look. Oh yeah. Oh yeah.